ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuryango w'ibihugu by'uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu rwanda abantu ibihumbi birindwi bamaze guhitanwa n'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abakozi ba leta zunze ubumwe za amerika bategetswe kuvuga mu buryo burasuka ibintu bitanu bakoze mu cyumweru gishize ikaje mu makuru y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi intambara yibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo imaze guhitana abantu ibihumbi birindwi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka minisitiri w'intebe w'icyo gihugu judith suminwa yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i geneve mu busuwisi fidele niyongabo mu bapfuye harimwo abagwanyi n'abasivili umushikiranganji wa mbere wa kongo judith suminwa yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu geneve mu busuwise kuri uyu wa mbere yasiguye ko abarenga ku bihumbi bitatu bishwe mu gisagara cya goma mu gihe abarenga ibihumbi amajana ane na mirongo itanu batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe judith suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekeye iyubahirizwa ry'imbibe za kongo kitatoregwa inyishu ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu muri iyo nama yo mu busuwisi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yatangaje ko agateka ka muntu ku isi kageramiwe bikomeye yavuze ko amabi ateye agahinda ariko arabera muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera ku bihumbi mirongo ine barahungiye mu burundi kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na kongo bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe onu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye umushikiranganji wa mbere wa kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'u Burusiya na Ukraine irangira Guterres yasabye ko ibyo bihugu byagera ku mahoro nyayo kandi arambye nyuma y'imyaka itatu ishize Uburusiya buvogereye Ukraine je ni mukankushi ibitangazamakuru bivuga ko inama yo ku rwego rwo hejuru y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yavuze ko iherezo ry'amakimbirane rigomba kuba riri mu murongo w'amasezerano ya ONU n'imyanzuro y'inama rusange yayo umunyamabanga mukuru wa onu yibukije ko ibikorwa by'uburusiya mu kwezi kwa kabiri mu mwaka bibiri makumyabiri na kabiri byanyuranije n'amahame remezo y'umuryango mpuzamahanga guteresi yavuze ayo magambo ye mbere y'inama kuri ukraine kuri uyu wa mbere i new york muri amerika leta zunze ubumwe za amerika irahamagarira abanyamuryango ba onu gushyigikira umwanzuro wayo ivuga ko wibanze ku guhagarika intambara uyu mwanzuro utandukanye ariko n'uwatanzwe na ukraine n'ibihugu byo mu burayi bw'iburasirazuba icyo cyifuzo gisubiramo ibyo umuryango w'abibumbye usaba ko uburusiya bukura ingabo zabwo muri ukraine kandi bugahagarika imirwano muri iryo jambo rye kandi guteresi yamaganye impfu zikabije zidakwiye kwihanganirwa n'isenyuka ry'intara ya gaza kimwe n'ibikorwa by'agahomamunwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri repubulika ya demokarasi ya kongo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko uburusiya buzemera ko ingabo z'uburayi zoherezwa muri ukraine kubungabunga amahoro n'umutekano fidel niyongabo perezida trump yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu biro vyiwe kuri uyu wa mbere igihe ariko yakira perezida w'ubufaransa emmanuel macron ku munsi wo kwibuka imyaka itatu irangiye uburusiya buteye ukraine perezida trump yavuze ko perezida w'uburusiya vladimir putin azokwemera ko inteko zijejwe gucungera umutekano zo ku mugabane w'uburaya zirungikwa muri ukraine perezida trump yavuze ko yamubajije ico kibazo kandi ko yamubajije ko bavyumvikanye ko putin atazorondera ingwano y'isi yose abo baperezida bombi baganiye ku kugena ibintu byifashe muri Ukraine President Trump yarahinduye imigambi yo hanze ya leta ya Amerika aho yashize ku ruhande abategetsi b'ibihugu by'i Buraya mu gihe ariko arondera guhagarika byihutirwa ingwano muri Ukraine mu ntango z'inama na President Trump President Emmanuel Macron yavuze ko bategerezwa gukora ibishoboka kugira amahoro y'ukuri ashikwe ko muri Ukraine kandi ko ari igihe gihambaye cyane kuri Amerika n'umugabane w'u Buraya bitegekanijwe ko President Trump yakira kuri uyu wa kane uyu ni mutegetsi akomeye k'umugabane w'uburaya umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Keir Starmer perezida wa Amerika ejo kuwa mbere yaratangaje ko afise icizere ko Amerika na Ukraine bizokumvikana vuba ku masezerano yerekeye ubutare ngirakamaro cyane bukoreshwa mu vyerekeye ubuhinga bwa none perezida Trump yagize ati I will be meeting with uh, President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement.
nzobonana na perezida zelenski ashobora kuzoza muri iyi ndwi canke mu ndwi iza kugira atera igikumu ku masezerano yerekeye ubutare bufise akamaro gakomeye bukoreshwa mu buhinga bwa none tuzobonana mu biro oval office bizoba ari ibintu vyiza ayo masezerano ariko arategekanywa ari hafi yo guherahezwa perezida zelenski arifuza kuza kuyatera kw'igikumu mu gihe tuzoganira no ku bindi bintu bitari bike bizoba ari ibintu vyizaje hari nyuma y'uko abonanye na bagenzi we bo mu mugwi G7 w'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa video
kurwanya iterabwoba muri maroke cyatangaje kuri wa mbere ko cyaburijemo ibitero byari byateguye kugabwa n'umutwe wa leta ya kisilamu mu karere ka sahel eugene mukankushi iki gikorwa gishimangira iterabwoba rituruka ku barwanyi b'abajihadisite bo muri saheli nk'imitwe ikorana n'uwa leta ya kisilamu n'uwa al qaida yagura ibikorwa byayo muri burkina faso mali na nigeri abakekwa bafatiwe mu mijyi icyenda itandukanye bahabwaga amabwiriza n'umuyobozi wa leta ya kisilamu muri libani nk'uko umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza muri maroc habub sherikawi yabibwiye abanyamakuru uwo muyobozi sherikawi yavuze ko abakekwa bafite hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ine bahuguriwe kuri interineti akomeza avuga ko benshi muri abo bafite indi mirimo bakora y'igihe na gihe yasobanuye ko ibisasu biturika hamwe n'ibikoresho by'ubumara byabonetse mu gihe cy'ibikorwa by'ubugenzuzi hejuru y'intwaro zihishe hanabonetse n'imbunda harimo n'izirashisha mu karere k'amajyepfo y'uburasirazuba ka erashidiya hafi y'umupaka wa nigeria umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza shekawi yanavuze ko mu myaka yashize amashami y'umutwe wa leta ya kisilamu muri afurika yinjije abarwanyi barenga ijana na mirongo itatu b'abanyamaroke kuva uwo mutwe ushinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiro bikuru by'ubutabera bishinzwe iperereza byashenye ibirindiro bibarirwa muri mirongo by'abarwanyi kandi byataye muri yombi abantu barenga igihumbi bakekwagaho kuba abajihadisite igitero cy'abajihadisite cyaherukaga mu gihugu n'icyo mu mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo abambari batatu b'umutwe wa leta ya kisilamu bicaga umupolisi wa maroke mu mujyi wa casablanca
murakoze eugene mukankusi na fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango w'ibihugu by'uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u rwanda yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga muri uwo muryango kaya karasi yatangaje ko ibiganiro umuryango umwe bw'uburayi wagiranaga n'u rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byabaye bisubitswe temisitokule mutijima abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga kandi ko amasezerano yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo byatangajwe na Madame Kaja Kalas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize umuryango umwe bw'uburayi wazigamye amafaranga y'amayero agera kuri miliyari magana atatu yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi u rwanda rukaba rwari rwaragenewe miliyoni magana cyenda z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga ayo masezerano yari ataratangira gushyirwa mu bikorwa ariko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo uyahagarike kuvaho umutwe wa mama makumyabiri na gatatu ushyigikiwe n'u rwanda watangiriye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kajya karase ukuriye ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi yagize ati ibintu bimeze nabi kandi bishobora guteza intambara y'akarere ati ubusugire bw'igihugu ntibugibwaho impaka haba muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa se muri ikirere amahame y'umuryango w'abibumbye oni agomba kubahirizwa aho ariho hose madame karasa yavuze kandi ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'uburayi wagiranaga n'u rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe umuryango w'ubumwe bw'uburayi wafashe kandi umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashe ahabera intambara mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho ibihano generali james kabarebe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga imushinja gushyigikira umutwe wa mama makumyabiri na gatatu no kungukira mu mutungo kamere wa repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda rwamaganye icyo cyemezo ruvuga ko nta shingiro gifite undi wafatiwe ibihano ni lawrence kanyuka umuvugizi w'uyu mutwe wa mama makumyabiri na gatatu uwo mutwe na n'ubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe urakoze temisito clement utijima abasirikari ijana na mirongo icyenda na bane bakomoka mu bihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya afurika amajyepfo bari bamaze iminsi baragote mu mujyi wa goma n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu kuri uyu wa mbere bemerewe kuva muri uwo mujyi berekeza mu bihugu bakomokamo muri abo harimo ijana na mirongo inani na batandatu bakomerekeye ku rugamba abandi batandatu ni abagore bato batwite bakomoka muri afurika y'epfo tanzania na malawi mugenzi wacu edi rwema yavuganye n'umunyamakuru jimi shukani bakomera uri goma amubaza uko byari byifashe kugeza ubu ngubu mu mujyi wa goma hari hakibarizwamo abasirikare ba sadek izo ngabo rero zari zikiri ahangaha gusa mu minsi yashize ubwo emu makumyabiri na gatatu yafataga umujyi wa goma hari zimwe zagiye ariko hari n'abandi bakiri ahangaha mu mujyi ari byo icyo gikorwa cyari cyateganyijwe gukorwa uyu munsi abo basirikare imibare dufite yagaragazaga ko bari hagati y'ijana na mirongo itanu ndetse na magana abiri bari bakiri ahangaha mu mujyi gusa ntabwo ari bose kuko mu kanya navuganye n'umwe mu bavugira emu ventura ambwira ko atari bose ko abo ngabo bagenda uyu munsi ko ari abari bafite ibibazo byihariye abarwayi ndetse harimo n'abagore abasirikare nabo batwite abafite ibibazo byihariye nibo bari bugenda uyu munsi ntabwo byashobokeye ku rundi ruhande itangazamakuru kubikurikirana cyane ni abasirikare bamwe bo muri malawi abo muri afurika y'epfo ndetse na bamwe bo muri tanzania bateganyijwe ko bagenda uyu munsi hari amakuru yakomeje gusohoka agaragaza ko igihugu cya afurika y'epfo kimwe mu bihugu byohereje ingabo aho ngaho muri congo kitifuzaga ko ingabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u rwanda uh, kuba byabaye uh, habaye iki ese impamvu batifuzaga ko izo ngabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u rwanda waba uzi impamvu zabyo murabizi ko m makumyabiri na gatatu ikigera hano hano mu mujyi wa goma ntabwo yagerageza kwiyumvisha neza uburyo ingabo z'amahanga ziri ahangaha muri congo kuko mwagiye mubibona no muri intaviyo zitandukanye abanyamakuru twakoreye ahangaha mu mujyi wa goma emu makumyabiri na gatatu ikigera ahangaha yo ntiyemeraga ko ingabo zose z'amahanga zikomeza kuguma ahangaha muri iki gihugu so afurika y'epfo kuba yari umufatanyabikorwa wa hafi wa guverinoma ya congo cyane mu bya gisirikare nyine binyuze muri sadek ntekereza ko no kuba u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo yarakomeje gushinja u rwanda kuba rugira uruhare rwa hafi mu ntambara zo muri kongo ntekereza ko ibyo ari bimwe mu byatuma afurika y'epfo itemera ko ingabo zayo zinyuzwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u rwanda ariko aho ngaho urabona ko nta andi mahitamo bari bafite kuko inzira y'u rwanda ubu ngubu ku muntu ujya mu bihugu by'amahanga uri hano mu mujyi wa goma ndetse n'uri mu mujyi wa bukavu inzira y'u rwanda niyo yonyine ishobora gufasha umuturage kwambuka ajya mu bihugu bitandukanye so ntekereza ko iyo ari yo ari imwe mu mpamvu wenda zatumye afurika y'epfo ivuga ko yanga ku rundi ruhande kw'abasirikare bayo ba- ba- ba- banyura mu rwanda hari ubusabe bw'amahanga bw'uko ikibuga mpuzamahanga cya goma cyakongera gufungurwa kugira ngo habeho ah, korohereza ibikorwa by'ubutabazi ndetse na afurika y'epfo yari yifuje ko ingabo zayo zacyurwa binyuze ku kibuga cy'indege cya goma impamvu icyo kibuga kitaratangira gukoreshwa n'izihe ku ruhande rwa mu makumyabiri na gatatu bo bavuga ko hari ibintu mu ntambara ku- byangiritse cyane kandi bikenewe eh, kongera gusanwa bundi bushya ubwo n'ikibuga cy'indege ntekereza ko kirimo kuko u- M23 ikigera mu mujyi wa Goma hari abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abasirikare bamwe ba SADC n'abagize imitwe ya Wazalendo bakomeje kuguma mu kibuga cy'indege naho habereye imirwano kuba hari ibyangiritse mu kibuga cy'indege ni zimwe mu mpamvu ubu ngubu M23 idashobora kwemera ko ikibu- icyo kibuga gifungurwa ah, kuko hari ibintu bikirimo gusanwa Eh, na mperutse kuhagera ah, mwa kino cyumweru gishize ntekereza ko ari kuwa kane ah, nsanga hari ibikorwa n'ibyo biri gukorerwamo Ah, ba- ba- bari kugerageza gusana kuko hari ahantu hagiye hangirika ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu zituma ha- ha- habaho gutinda ah, kw'ifungurwa ry'ingendo mpuzamahanga ndetse no gufungura ikibuga cy'indege kuko ah, nko ku- nko ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa goma byaratinze ariko ho mwabonye ko mu cyumweru gishize byabaye ubwo ah, ibyo nibirangira ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa goma gishobora gufungura abakora ingendo zabo bakajya banyura tena ku kibuga cya hano mu mujyi wa goma jimmy shukani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika y'igoma avugana na edi rwema
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika abakozi ba leta ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize babonye ubutumwa bwa imeri bubategeka kuba bavuze ibyo bakoze mu cyumweru gishize kuri uyu wa mbere igihe cy'isaa tanu n'iminota mirongo itanu n'icyenda z'ijoro mu masaha yo mu burasirazuba bwa amerika bimwe mu bigo bya leta ya amerika byabwiye abakozi babyo kudasubiza ubwo butumwa bwa Elon Musk ushinzwe ibijyanye n'ivugurura ry'imikorere y'inzego za leta Fidel Niyongabo ibisata bitari bike vya leta vyabwiye abakozi bavyo kutishura buno nyene ku vyasabwe n'umuhanuzi wa perezida wa amerika donald trump elon musk vyo gutanga urutonde rw'ivyo bakoze mu kiringo c'indwi irangiye bitari uko ngo birukanwe ni mu gihe umugambi wo kugabanya ibitigiri vy'abakozi ba leta ubandanya gushirwa mu bikorwa abategetsi bagenywe na leta ya perezida trump mu biro vya amerika bijejwe gutohoza ivyaha fbi n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire barungikiye abakozi babo ubutumwa bwa email bubamenyesha kutishura ubutumwa butari ubw'abakuriye mu kazi ni ikimenyetso c'icuka kibi kiri hagati ya bamwe mu bagize leta yabo mu mugambwe w'abarepubulika na Elon Musk umugwizatunga atunze kurusha abandi ku isi uyu Musk ariko agerageza kugabanya abakozi ba leta b'abasivili imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu umuyobozi w'ibiro FBI Kash Patel yagenywe na Perezida Trump yatangaje ko ibiro ayoboye arivyo bijejwe kugenzura ibintu vyose bikorwa n'abakozi bavyo hari mu butumwa bwa email yarungikiye abakozi biwe itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters ryashoboye kubona Elon Musk ayoboye ubushikiranganji bwitwa Doge mu ndwi za mbere za leta ya Perezida Trump yarirukanye abakozi barenga ibihumbi amajana abiri ubwo bushikiranganji bwemeye kandi guha amafaranga abakozi ibihumbi mirongo irindwi na bitanu bo mu nzego zitandukanye za leta bemeye guheba akazi kabo ni mu gihe hari ukumvikana hagati y'imigambwe uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepublika ku vy'uko leta ya amerika ifise ideni ry'agaciro ka triliyoni mirongo itatu na zitandatu y'amadolari yo kuri nyungu mu mugambi wo gutunganya gushasha leta uburyo Elon Musk ariko avyifatamwo byaranebaguwe n'abantu batari bake muri bo harimwo abatora mu bice bimwe bimwe by'abo mu mugambwe w'abarepublika ni nyuma y'uko Elon Musk mu butumwa ku rubuga rwiwe X atangaje ko umukozi wa leta atazokwishyura ubwo butumwa azobonwa ko yatanze imihoho ubwo butumwa bwa email buvuga buti nibihe waranguye mu ndwi irangiye ubwo butumwa bwavuye kuri aderesi y'ibiro bikuru vya amerika biraba abakozi ba leta opm yamara ubwo butumwa ntiburimwo igabisha rya elon musk ryo kwirukana abakozi bamwe mu bategetsi barakiye neza ingingo ya elon musk edi Ed Martin yagenywe na President Trump kuba umushikirizamanza wo ku rwego rw'igihugu mu gisagara ca Washington DC yarahayagije Musk n'ubushikiranganje ayoboye Doge mu butumwa yishuye akoresheje email yamara abategetsi bo mu bindi biro vy'ubushikiranganje bujejwe ubutungane babwiye abakozi kutishura ubutumwa bwa email bwa Elon Musk mu gihe barindiriye guhabwa ayandi mabwirizwa mu butumwa ku rubuga X urunani rukomeye rwa sendika z'abakozi ba leta rwatangaje ku munsi w'Imana urangiye ko rutibaza ko Elon Musk afise ububasha bwo kwirukana abakozi tazoba bishyuye ubutumwa bwiwe ubwo runani rwatangaje ko ruzosaba icesi ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta gufuta ubutumwa bwa Elon Musk
tujye mu burundi mu duce tumwe na tumwe tw'icyo gihugu abahatuye bemera ko abagore cyangwa se abakobwa bari mu mihango bashobora gutera umwaku ibyo bituma abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari mu mihango bibasirwa na bagenzi babo b'abahungu inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye none twosha dutera mukoshi gute webwe abakobwa webwe abakobwa ubashikirire abakobwa bazanye kurondo indongera ntera kama umuntu wose w'umugabo ari mu ntara ya makamba ahaturi abonye umugenzi we ari mu bitinyanka n'agasabune kamota n'agaparufe yokamushikiriza kakamugurira abo n'abakenyezi b'imakamba bariko bariyamireza abagabo bavuga ko iyo umupfasoni ari mu butinyanka atera umukoshi ni igihe twashaka kumenya ukugena abigeme bo mu mashuri atandukanye y'imakamba bibagendera mu gihe c'ubutinyanka muri kahise ubutinyanka bita imihango y'umwigeme ukwezi amaraso canke gisibya cari igihe umwigeme canke umupfasoni yafatwa nk'uko ashobora guhumanya iki canke kiriya nta fatiro patrice umuhinga w'ikirundi c'abarundi aratanga imizi rimwe imwe umwigeme ari mu butinyanka ntiyakaminka aricyo gituma bavuga ngo ni ubutinyanka ngo zaca ziteyeka ntizikamwe neza ntiyaterera amata ngo ntiyaheza ngo arete ntiyaja gusenya kuko abakobwa bagiye gusenya niho baca bacana ingeyo umwigeme ntiyaja kwahira kuko hajya bivuta ngo ubwatsi yahiye bwuhava butosekara abakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika imuguti makamba baremeza imwe muri iyo migenzo virginie kiragwanirwa afise imyaka irenga mirongo itandatu gatatu byaramubayeko egome natwe iwacu nka yariho ndimo bitinyanka sinayegera sinakama kuko ngo yaca yihumana amata uri mu bitinyanka sinaterera uyatereye ntiyatoka ntiyaca yafuba amavuta ntiyareta byaca biba ibintu by'ibitumbatumba urumva umukobwa yinjiriye umwa umubyeyi yabyaye ari mu bitinyanka kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca hatse ubuhere bugahuhera mu maso nyina w'uwo mwana atabimenye ngo wowe ari mu bitinyanka ngo amusige nyamavuta yaca aza kurondera ikintu cyitwa gahama niko yaca amusiga everine niragira w'igisenyi makamba arongera ko ko mu gihe cyo kugana urwagwa no mu kurima bimwe mu biterwa hari ibyazirana n'ubutinyanka nka twebwe kare tugikura ubu warakanye ibitoki ariko kugana ukegereza gusa impande y'intango cyarazira yuko ushyira make mu ntango cyangwa ngo ubetere uri mu butinyanka kandi ntiwashobora guca nko mu murima w'intori aho umurima w'inyanya nibyo nakumva byazira nk'inyanya naho cyaba igitumbwa ngo ugisuze ko amazi yashushe intori uko nyene iyo uciye mu murima w'ibiyoba naho waba uwuhumanije kuko hageze iyi mbura wasanga ata kiyoba na kimwe cagiye ko nafatiro patrice yongera ko ko mu gihe c'iminsi mikuru umwigema ari mu butinyanka ataja mu batamba yacashirwa mu bagumiriza abatambyi none ubu iyo mihango yoba yaraheze habanamba ufatiye ku mazina bita uwo muhango wo kuja mu kwezi birumvikana ko hagikoreshwa imvugo z'inkikiro mu gihe umwigeme aba ari mu butinyanka nka ntibadudurira ko bamwe mu bigeme b'abanyeshuri twaganiriye ntibaratahura ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi bigatuma mu gihe c'ubutinyanka usanga bigunga mu mutima n'amahoro ndonka uwo munsi nari kuvuga si- simvuga hari igihe ndumva umenga aciye ngira nk'ingorane nkatinye nuko nogira nte ko nuja nk'umubani ukamenga biramaramaje hari igihe usanga umengo siho uri umenga ubwenge bwagutakaraye ukaca usanga uri kwiyumvira ibitari byo kubera nyene usanga nyene ndiko ndaribwa hari n'igihe bishika nyene bikaza nyene ibintu vyinshi bikantera n'ubwoba iyo umwigeme agiye mu butinyanka atabyiteguriye bikigaragaza ku muzi aba yambaye canke abahungu bigana bakabimenya bituma umwigeme aja mu ruhagarara bishitse nko ku munyeshuri kanaka atiteguye barabacwenga kandi ntibibaha amahoro uramaramaranye ukaburayo uja niyumva eka niyo umwigeme agiye mu butinyanka ubwa mbere bamwe muri abo bigeme babwiye abakunzi b'ijuru rya amerika ko bagira isoni zo kubibwira ababyeyi babo batinya reka hari igihe utinya kubivuga kimwe gusa na- nabibwiye mu- mukuru wanje eh acama acarambwira ukuntu nobigenza canongera arabibwira n'uwundi muntu wo tubana acarabimbwira ati naje ibi byaranshikiye ati kandi ni kubwaba ati umaze kubona bene ivyo bintu uragaba ukirinda uko batabibwira ababyeyi babo niko batabyubahuka iyo hageze gusaba uruhusha kugira ngo batahe bivuye kuko bataba bameze neza mu magara yabo uyu mwigisha aratubwira ukugenda amenya ko umwigema asabye uruhusha ari mu butinyanka hari igihe baza kudusaba nk'impushya ngo bashaka gutaha babaza ukuntu bagwaye bakabura ivyo bagusigura hama wenyene ukaca wiyumvira ati birashaka uyu muntu bafise iki kibazo kanaka ugaca muri ubwo bishagataha kenshi tubimenyera muri ivyo bihe abahungu bo bari n'ubuhinga bwo kumenya ko umwigeme ari mu butinyanka uyu munyeshuri aratubwira ibyo ahora yumva kuri bagenzi we bigana uko ndaba ndabyumva hari igihe baba bavuga twebwe uyu mukobwa aduciye inyuma iyo agwaye turabyumva hari igihe ngo amafigo ngo yakeduka rero n'abandi usanga babirabira mu maso cyane mu nzara bivana bene n'abahungu n'ukuntu baba barabyifashiyemo kandi hari n'igihe usanga abahungu barumvise kajya basi kajya kanuko kabo usanga baranukiye ubwo ati umuntu birashikari muri vya bihe vyiwe kumenyekana ko ari mu butinyanka biba intanduruko yo gutunga urutoki n'abahungu bamwe bamwe bamwe mu bigeme bikabatuma gusiba ku ishuri abo bahungu barafise insiguro zitandukanye baha uko gukumira umwigeme ari mu butinyanka oya mwico gihe je ca ndamumva impande kwe kubera ca ndamumva impande nyene bera nyene usanga hari ibintu nyene usanga nyene uko nyene mu gihe umaze kumubona kw'amaraso
Eh, barakunze kubivuga ngo umugema ari mu butinyanka ngo imikoshi irabaho kubera nyene hariho usanga imibiri itagenda neza agashaka ko mubikora hanyuma mu gihe ari mu butinyanka urumva ko yoca twarinda uyu munyeshuri we yemeza ko yabigendereje asanga ibyo bavuga ari byo kubera arashobora kuguca inyuma we kubera utabuzi yuko yagiyeyo hanyuma nawe aragiye kwisiramuza akaca aguca inyuma we utabizi umva kukirukire bica bigorana abakenyezi twahuriye mu guti imakamba babona ko iyo ngendo mbi yo gutyoza abakenyezi n'abigeme ko bakwiye kubiheba uyu ni joseline bucumi w'imugutu imakamba abantu twovuga yuko umwigeme ari mu bitinyanka atera imikoshi ivyo bintu ntihagire umuntu n'umwe wo mu burundi azosubira kuvuga iryo jambo mbere uwo kumva bivuze yohabwa igihano gikomeye kuko yaba umugabo n'umukuru w'igihugu yabonetse kubera hamanje kuboneka ibitinyanka virginie kigwanigwa nawe w'imugutu yabwiye ijwi rya amerika ati umukenyezi ni kirumara ntibasubire kumutuka bubahanura kuyirinda kuducyoza twebwe nta mukoshi dutera dutera kugwiza iyo ataba abagore nta muperezida aba yaravuze umuperezida yavuze ku mugore sinamutware wese watwaza indege yakomotse ku mugore umugore yo umugore mbere hinge mbere nkoma amashi umugore azana vyi muganga idi ndiho ku bwayo wo ku ivuriro rya gatabo asigura ko ajya amaraso aza mu gihe c'ubutinyanka atari imicafu na gato asaba abigembe kurushiriza kugira isuku ku munsi w'imihango kugira ngo birinde akamoto kabi kaza muri ico gihe kandi kugira ntihaduke indwara mu bihimba vyabo vy'irondoka abahungu kandi bomenya ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi ko kuba kumwe n'umwigeme bitomutera imikoshi canke izindi ngorane mu gihe naho umwigeme yoba yumva atameze neza yo kwitura ivuriro bakamuha imiti kugira ngo ububabare buva ku gutakaza amaraso buhere hanyuma abandanye aja ku ishuri urakoze Thierry Venda yishimiye ni hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana